hello welcome to my channel it's your girl Jedidiah Muri <laughs> oh my god <laughs> hey Jehovah mm. Mm. my country people now welcome if you be say you never watch my channel before if you never see me before just hit the subscribe button thank you this channel na channel will be say they bring uh, gist anything Will be say i see the hot gist and the rest so today now about this um, apostle suleiman e get wetin you do now now so just stay tuned. welcome back and um, na about this um, um, cordelia festus when e dey town when e dey kill a lot of people na in this uh, apostle suleiman This guy wey dem dey call apostle suleiman na nigeria prophet una know say nigeria here we, uh, we too dey religion we too dey very religious so um, a lot of people since when this uh, cordelia festus dey town dey kill people people come dey vex say all these um, prophets dem be dagbo say na now god open people eye come see say most of them na dagbo say dem dey dagbo people, where well say dem dey heal say they no get nothing they no get power so the whole thing done. They rain since so a lot of people don They wise up some people they vex so all dis guy just dey um, just dey dagbo people up and down say then dey heal people, then dey be healing ministers come they even dey challenge some of them? say ah make dem come out now. so those ones wey be say dem say dem dey pray for people. They even get healing school make dem come out come show demsef this period maybe say Cordelia Festus they town dey kill the whole people they kill a lot of people no be him na this our um, ogbonge prophet when he dey for uh, Awuchi wey dem call Apostle Suleiman come just come up oh, for me o oh, make una lis ten if una watch this clip finish now, come tell me how una see am wetin I think and me i go talk my own because as far as i'm concerned eh this whole matter eh we watch this video patient please permit us allow us to go there. That is why there are men of God. If you, if you are really anointed to pray for the sick, this is the time. Ah. This is the time. Because what is holding the world is sickness. So we are begging the government. We are begging them. Permit us. Say this is an isolation center. Let us go there. That's the only way we can reduce this nonsense. Because it will increase every day. There are people with the gift of healing. God has gifted them to pray for the sick. It's not fake. It's not gimmick. It's not arranged. It is there in them. So the government should permit them. Two, three. Distribute them. You say you are anointed. This is a cross. So that will prove to you that there are prophets in Nigeria. So that the ridicule and all that. Let's permit us. Okay, you say you are okay. This let's go there. Yeah, my country people, now welcome. Now, now hear what he talk. He make government permit them. make god mm, permit them. wey be say they be prophet they be pastor wey be say they get the healing power not say him follow dey among say make government permit them. say um, make them go uh, uh, pray for say they get cordelia festus say they go heal so that the mockery go stop well and the what i want to talk be say This whole thing since wey this whole thing started, eh, cordelia festus started. Eh, honestly i no they all these prophet i don't tell you lie me i be person wey be say in those days i don waka waka for church o oh. but when church do show me pepper don <laughs> una story na i go get reach episode twenty for when i wan start to dey tell una story for church matter so this guy now from this whole thing when e be say im just do for me nativity activity na as far as i'm concerned nativity activity na e just dey form why i say na in im dey form be say as a prophet wey be say you you get healing power you don't even need to go to that cordelia festus isolation center you know, suppose you no you no need government to permit you uh, the whole uh, uh, state for this federation for the for the nigeria they get every isolation center for cordelia festus make them just when you reach the no i know think say you go wan as you say as you as you be prophet now you say you want to go and um, pray for for for that place say nobody go hold you and apart from that the spirit of god no get boundary if you reach the gate of that uh, isolation center ah, just stand there when you stand there when you declare when you declare finish when you don't declare finish as a man of uh, jah where you be when you declare finish what you go just do be say you go say you don't pray finish people go carry camera even if if the day wey be say you go they go sef i go dey there when we when you pray finish eh when you pray finish then you go tell the people. say make dem go do test finish Then if it be say true true this thing happen say you go any center just stay for the gate no need to enter pray finish when you pray for them. They come and say yes say they heal Then we go No say yes Wait wetin una they do not be dagbo but as far as dis whole thing start since since how many months now Where this whole cordelia festival start all of them are just dey they form activity. They everybody quiet now una come make the people wey be say dem dey mean dey doubt una before say una una just dey dagbo people come really get ground to really mock una so na the thing when e dey ground be that if e be say apostle with due respect o no be say i dey mock you or no be say i no respect you if e be say yes say you dey sure of wetin you dey talk so you no need government permission all the miracle wey be say you dey do since all the eh, miracle wey be say you dey do since you don't get anyone where be say you take permission wey many people they say na audio healing now that they do because not only the ones wey dem carry come church na una go just give testimony me as i dey here so i know dey doubt the power of god i i am not i know dey doubt the power of god but what i know say be say nigeria christianity nigeria christianity some of this healing wey be so now they claim say una he na audio healing not be real healing because since where this whole thing don't start no prophet don't fit come at now you say make government permit you why you dey take permission from government you no need permission from government you no need permission if you, and apart from that if you no even need to go to that isolation center just speak the word pro uh, just uh, pronounce the word the healing will come then we will know say yes We una be prophets. prophet una be do prophets so all those one wey dey for social media they they rake What worry saying? A dry dry raking as far as i'm concerned this raking a dry one The raking no, na dry one e no work at all e no work if I want proof for for una una for we nigerians especially people like us Where we say una don't temper with our our faith we no even we no even i not even they look any of them i not even believe say one prophet They wey be say go come pray for for me and one thing go come happen mm -mm i just they go directly to my god i no they do that one again because the time they say i do am nothing where that one carry me go so what i'm saying in essence be say you no need government permission no need to not. I, I all the healing wey we say they do since now government na even the ones where uh, the ones where uh, the una prophets where they say they lagos they do e get anyone wey be say even the ones wey dey carry come from south africa from zimbabwe wey dey carry dey come for e get anyone wey be say government permit una government permit permit una no one government permit una why e be say na now wey be say e don reach for for e don reach this one now na say na government una want to take uh, uh, approval from government my country people more na just use una torchlight torchlight this whole matter how una see am dis guy e really need government permission to to go uh, heal these uh, people wey be say dem dey sick of uh, cordelia festus just go no even enter we not talk say make you enter because maybe they go say they ah, dem no allow you enter just the gate just when you reach the gate the gate o oh, the gate of the isolation center just stand there when you stand there declare the word of god spoken word of god can can heal people if actually say una get the power because a lot of things where they happen now god done the verse for now because most of una una just believe say una eh, won't take the glory and any glory Where we say you won't take god not dey honour dat kind of glory That is why una don't. in fact eh, god don't fall most of all these prophets una hand god don fall una hand because una don too do una don too do so dis thing money e they happen now god use that take open people eye the people where we say their eye won't open no because some people religion don't really eat deep into them to the extent of even when they see white once once pastor tell them say this thing not be white na na na yellow or na red as they dey see and say na white o oh, dem no go believe say na white They go say no spiritually this thing na black so na within religion they do we uh, we nigerians be dis so i go stop for here my country people. how na say? am wetin una think say this thing this guy they talk e no need gov as far as i'm concerned e no need government permission so make we continue the discussion for comment section if you be say you get anything wey be say you wan talk concerning you make you talk i know say a lot of people now wey be say mostly this our nigeria people wey be say religion don eat deep into una bone marrow una no dey think una no dey dey use una head dey go una don carry una brain dash pastor i know say una go come for me for this world when i talk i talk am i say e no need government permission to go heal people wey be say dem get cordelia festus e no need am just go direct or speak the word of God because even if you open Bible speak the word of God the, the word of God will go far to heal the people then we go not say yes una ready all this woman that they do they they do since the form activity una don't see am now una don't see say God don't show na say him be God some of una wey be say una dey take audio healing they they they they they they dey dey fool people up and down e don reach the time wey be say una go let us know prove more una prove una sef all of una one by one Now here i go stop my country people if you get what you wan talk let's continue for the comment section god bless you bye